iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti mutwumvira kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo komu abaduteze amatwi ndabasuhuza mbaha ikaze mu makuru yacu kuri uyu mugoroba mugiye kugezwaho nanjye jeffrey mutagoma mu gihe riruko rya tegeko ryahora ritunganya ingene abana bunguruzwa mu ishure shingiro iryo tegeko rero ntiriheza ngo risubire gukora ku bana bo mu mwaka w'icenda
uwo ni juma edouard umuvugizi w'ubushyikiranganje bw'inyigisho mu burundi avuga ku ngamba nshya za minisiteri y'uburezi muri icyo gihugu zerekeye uko abanyeshuri bazajya mu mashuri yisumbuye ayo n'ayandi makuru turabagezaho mu kanya tugumane amakuru yacu reka tuyahere mu rwanda aho kuva ejo umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubuzima patrick ndimubanzi n'intumwa bari kumwe barimo bagenderera akarere ka rusizi mu ntara y'uburengerazuba mu rwego rwo kureba aho kwitegura gukumira icyorezo cy'indwara ya ebola bigeze aka karere gaturanye n'intara ya kivu y'amajyepfo ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho mugenzi wacu temistokle mutijima arimo akurikirana iby'urwo ruzinduko rwa dr ndimubanzi turi kumwe ku murongo wa telefoni temistokle uranyumva neza
yego ndakumva byose nuko rero iby'urwo ruzinduko byagenze bite
kugeza ubu uruzinduko rwo rwasojwe rwatangiye ejo ku wa kane nk'uko mwarimu bigarutseho mu ruzinduko rwarebaga ahanini ku kijyanye n'ibikorwa bikomeje kongerwa bigamije gukumira iyo ndwara ya ebola aho harimo kubakwa amazu cyangwa se utuzu tuzajya dufashirizwamo abagaragaje ibimenyetso bya ebola hanyuma inyuma hakanashyirwaho hakaba hari gushyirwaho uburyo bwo gukoresha kamera ku mipaka isanzwe ikoreshwa n'abantu benshi mu rwego rwo gusuzuma abafite ibimenyetso bya ebola ni kamera zishobora gukurura ibijyanye n'ubushyuhe cyangwa se temperatire mu bantu benshi bambuka hakaba harebwa ugaragaje wenda ko afite ubushyuhe buri hejuru ushobora gukekwaho icyo cyorezo cya ebola ibyo rero nibyo yasuzumaga aho bigeze izo kamera kugeza ubu zirimo gushyirwaho ariko ntiziratangira gukoreshwa ni kamera zije zisanga hari ubundi buryo bwakoreshwaga bw'abaganga babaga bari ku mipaka bapima ubushyuhe bw'abinjira bavuye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bakorera ku mipaka itatu yinjira muri kongo isohoka hano mu karere ka rusizi ni ukuvuga umupaka wa rusizi ya mbere rusizi ya kabiri ndetse n'umupaka wa bugarama aho rero hose hashyizwe izo kamera nubwo zitaratangira gukora hakaba rero harimo kubakwa n'utuzu twakwita nk'utwo gufashirizamo abo barwayi cyangwa se ababa bagaragaje ibimenyetso bya ebola mu rwego rwo gukumira ko bagira uwo banduza hanyuma akaba yanasuye n'ibindi bikorwa mu bitaro bya gihundwe biri aha mu karere ka rusizi byagenewe kuba byafatirwamo ibizamini by'abaketsweho ebola bikoherezwa i kigali ahari laboratwari zifite ubushobozi bwo kubisuzuma hanyuma byagaragara ko koko abo bantu bagaragayeho iyo ndwara ya ebola bakaba bakoherezwa mu bitaro byabugenewe byubatswe mu murenge wa rugerero muri iki gice n'ubundi cy'uburengerazuba ariko ubwo mu karere ka rubavu
ibyo rero ibyo rero nibyo bikorwa yasuye yego ibyo bibaye rero ikindi nakongeraho ni uko yavuze ko yasabye abari gukora iyo mirimo yo kubaka no kwesitara izo kamera kubyihutisha bigakorwa bikarangira mu gihe gito gishoboka byanaba ngombwa bakaba bakora iyo mirimo amanywa n'ijoro ariko bikava mu nzira
ibyo bikorwa bisa nk'aho waruvuze uti n'ubundi bari basanzwe bafite ibyo bakora byo gusuzuma no gukumira ariko ibyo birushijeho gukaza umurego bisa n'aho bahwituwe na kiriya kibazo cy'uriya mupasiteri uherutse kugera i bukavu ndetse akaza no kwitaba imana ikintu cyabaye nk'igihwitura cyane ibihugu igihugu cy'u rwanda ndetse ejo bundi oms isa n'igira impungenge y'uko rushobora kuba rwafunga umupaka mu rwego rwo kugira ngo rukumire isaba ko rutafunga umupaka uko urujya n'uruza rw'abantu aho ngaho ukurikije uko bisanzwe bimeze rumeze gute
kugeza ubu urujya n'uruza rw'abantu kuri iyi mipaka ni urusanzwe nakwibutsa ko gusa kuri iyi mipaka uko ari itatu umupaka wa rusizi ya mbere niwo ukoreshwa cyane kuko ku munsi inzego z'abinjira n'abasohoka mu rwanda zigaragaza ko ukoreshwa n'abantu barenga ibihumbi icumi ku munsi umwe urujya n'uruza rero ruragaragara abantu baragenda nk'ibisanzwe ahubwo abaturage bakagaragaza impungenge kuri za nzira zindi zitari iyi mipaka isanzwe izwi ibyambu bica mu mazi akaba ariho bagaragaza ko abantu bashobora kwambukira bafite icyo cyorezo cya ebola wenda bakaba bakibanduza ikindi hakaba n'abafite ababo bajya gukorera imirimo muri congo bataciye muri izo nzira bakoresha ibindi byambu bisanzwe aho rero akaba ariho bafite impungenge
hanyuma uwo muyobozi hari icyo yaba yari yavuze se ku byaba abantu byavugwaga ko baba barageze mu rwanda hanyuma bagasubira mu bihugu byabo bagasanga barwaye
nta kintu yabivuzeho na cyane ko we yirinze kuvugana n'itangazamakuru yavuze ko urugendo rwe rwari mu buryo bwa tekinike yo kureba aho imirimo igeze atari muri gahunda ya mediya gusa maze kuvugana n'umuvugizi wa minisiteri y'ubuzima bwana kayumba marike ambwiye ko nta kibazo cya ebola kiragera mu rwanda n'ubwo imyiteguro ikomeje gukazwa ahubwo ibyo bikorwa hajyanye n'ubushobozi bugiye buboneka ariko nta kibazo nta murwayi wa ebola wari wagera mu rwanda ubwo rero hari n'ikindi namubajije kijyanye n'uko oms haba hari itsinda wenda ry'impuguke yaba yaraboherereje bo gufasha muri icyo gikorwa ambwira ko kugeza ubu oms bakorana umunsi ku munsi ariko ko ibijyanye n'iryo tsinda ry'abandi bantu bashya baboherejwe bo ntacyo yari yabimenyaho temistokre mutijima ndagushimiye cyane turavugana uri aho ngaho mu karere ka rusizi mu ntara y'uburengerazuba ukomeze dukurikiranire iby'iyo nkuru mu makuru yacu ataha uraza kubitugezaho
ndabashimiye nanjye joseph
tujye mu burundi aho abanyeshuri batsinze ikizamini cya leta cyo mu mwaka wa cyenda w'amashuri abanza ari bo bagiye kuzajya babona amahirwe yo kujya mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye ubusanzwe bashoboraga kwimuka ari uko batsinze ikizamini gisanzwe cyo mu ishuri ariko ubu hagiye gushyirwaho ikizamini ngombwa kizajya kigomba bazajya bagomba gutsinda mbere y'uko bajya muri ayo mashuri nyine ya segonderi inkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika bifashijwemo n'abakunzi baryo muragezweho na desire hatungimana inyuma y'aho ubushikiranganje bujejwe indero n'inyigisho bushiriye ahabona amanota abanyeshuri bo mu myaka y'icenda y'ishuri shingiro umuvugizi w'ubushikiranganje yashize ahabona ingingo mperekeza juma eduard avuga ko abanyeshuri bamenye mu kibazo ca leta aribo bonyene bazokunguruzwa mu myaka ya mbere mu gice cya kabiri cy'amashuri y'inyuma y'ishuri shingiro kiruta byose twibaza ko bakwiye kumva gutegera neza ni uko nk'uko biri mu itegeko duhejeje kuvuga mu ngingo yayo ya kabiri ni uko ayo manota y'ikibazo cya leta ariyo yonyine atanga uburenganzira bwo kungururizwa mu gice gikurikira ishuri shingiro bisobanura rero ko ya manota yagiye kuri birete adatuma ishuri rishobora kuvuga ngo uyu mwana yamenye cyangwa yayobewe umwana amenye umwana azoba yakwije amanota asabwa muri cya kibazo cya leta uwamenye konkuru niwe azoba yamenye ivyo biruko mu gihe abanyeshuri mu myaka y'icenda y'ishuri nshingiro bahora bunguruzwa hateranijwe amanota y'umwaka wose n'ayo mu kibazo cya leta arimwo ubushikiranganji bw'indero butera akama abarongoye amashuri bariko barategura ibibazo vyo gusubiramwo ku batamenye mu myaka y'icenda kubihagarika kubera hari ivyahindutse Eh, ikindi kintu bakwiye kumva ni uko mu gihe biruko rya tegeko ryahora ritunganya ingene abana bunguruzwa mu ishure shingiro iryo tegeko rero ntiriheza ngo risubire gukora ku bana bo mu mwaka w'icenda bimwe vyo gusuzuma rero ivyigwa kimwe kimwe ko yamenye canke atamenye bagategura vya bibazo vyo gusubiramo twita repeshage ivyo byose ntibiheza ngo bisubire gukora mu mwaka w'icenda kuduragirika bamwe bakoresha repeshage abandi batazikoresha bamenye yuko izo repeshage ubu nta ngingo n'imwe zizotuma bafata zo kugira ngo umwana yunguruzwe canke ngo yamenye mw'ishure ahandi ntiyamenye abatazoronka amahigwe yo kumenya umwaka w'icenda mu mwaka w'ishuri warangiye ubushikiranganji bubaha inzira bazoca bafata nk'uko juma edward avugira ubushikiranganji bw'indero abivuga twibutse kandi yuko ku bijyanye n'abana bo mu mwaka w'icenda batazoronka amahirwe yo kumenya icyo kibazo cya leta tegekanijwe yuko aho ibibanza bizoboneka bashobora gusubira mu mwaka rimwe twita kudubura ibyo bidakunze barashobora kubandaniriza mu mashuri y'imyuga kuko amashuri y'imya- y'imyuga yakira wese yahejeje umwaka w'icenda hanyuma ubugira gatatu nk'uko byaraye bibaye muri uno mwaka murazi ko abanyeshuri bo mu mwaka bari bakoze ikibazo cya leta mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani baremerewe gusubira kwipima barakora ikibazo uno mwaka ubu rero abatazoronka amahirwe yo kumenya muri uno mwaka mu mwaka uza nabo bazoronka umwanya wo- wo kwipima hanyuma ingene bazobakira bakazomenyeshwa ni itegeko nshikiranganji rizosohoka mu gihe gikwiye bazobimenyeshwa gushika ubu ibitigiri ntabanduka vy'abatoye ico kibazo c'umwaka w'icenda ntibiramenyekana ubushikiranganji bw'indero bukavuga ko hakiri ibikorwa vyo gusubiramwo ikosora kubashikirije ko barenganijwe mu gukosorwa abanyeshuri mu myaka y'icenda barenga ku bihumbi mirongo icenda nibo bari bitavye ikibazo ca leta cakorewe mu bibanza ibihumbi bitanu amajana indwi na mirongo itanu na bibiri ku butaka bw'uburundi bakoze desire hatunga imana kuba twumva muri uyu mwanya izi nkuru z'ibibera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ijwi rya Amerika ryifashisha abanywanyi baryo basanzwe mu kuzitegura kuko leta y'u Burundi yabujije abanyamakuru bacu gutara no kutugezaho amakuru ni nayo mpamvu aya makuru asomwa n'umunyamakuru uri hanze y'igihugu cy'u Burundi namwe aho mutuye mujya mutugezaho amakuru y'ibibera aho muri aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda tujye muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho yatanze imfashanyo y'ibiribwa ku miryango igihumbi yo mu karere k'imisozi miremire ya minembwe yasenyewe n'intambara z'imitwe yitwaje ibirwanisho yari imaze iminsi iberaho nyine mu minembwe ndetse n'itombwe n'inkuru ya vedasti ngabo uri mu minembwe hirya no hino mu mayira yo mu minembwe ugenda uhura n'abaturage bikoreye imizigo y'amafu abandi nabo bikoreye amavuta ndetse n'amasabune bari guhabwa na guverinoma ya repubulika ya demokarasi ya kongo byishimo apolineri ni umwe mu bagarariye guverinoma ya kongo muri iki gikorwa cyo gutanga ubu bufasha bw'ibiribwa kuri abo baturage bahuye n'intambara yabwijwe igihe amerika y'uko ubu bufasha bari gutanga bufite agaciro k'ibihumbi mirongo itanu by'amadolari babuguzemo ibifungurwa bari guha aya moko atandukanye yahuye n'intambara zibasiye aka karere k'imisozi miremire nk'uko ubizi mu cyumweru gishize hano hariho delegasiyo nini igizwe n'abantu bakuru bakomeye b'igihugu eh, bari baje gusura abaturage hano kugira ngo babakomeze eh, bababwire ko bari kumwe Eh, banababwira ko hari imfashanyo iri inyuma ihayiza niyo niyo twazanye eh, turi intumwa za leta eh, guverinoma centrale kugira ngo dushikirize abaturage b'akano gace iyo mfashanyo ni imfashanyo igizwe n'ibintu bikurikira hariho ifu hariho ibishimbo hariho eh, isukari hariho umunyu hakabaho na sa bamwe mu bahawe ubu bufasha bishimiye ubufasha bahawe bagaragaza yuko ubuzima bari babayemo muri aya mezi atatu aka karere kibasiwe n'intambara buje ari igisubizo ku nzara bari bamaranye iminsi jewe nagendaga mpingiriza ku wundi nkifashisha undi muntu akampa byompa abana Eh, kuko umurima utaronwe n'inka nkagenda nkamusaba akampa impungure zibiri nkaziha abana bakazirya bakaburara gutyo bugace ejo bundi gutyo na gutyo Ku- kubaho guverinoma itwibutse ibi bintu turabyishimiye kandi bagume batwibuke ntibatwibagirwe abantu bo minembwe iki gikorwa cyo gutanga iyi nkunga kuri bano baturage batuye muri kano karere k'imisozi miremire hari abo usanga bari gukora urugendo rw'umunsi wose n'amaguru bakaza gufata ubu bufasha mu minembwe nubwo bari kugera mu minembwe umufuka umwe w'ifu ya kawunga w'ibiro mirongo ibiri na bitanu bakawugabanya imiryango y'abantu babiri etienne misengo yavuye ku irumba aza gufatira ubu bufasha mu madega ni igitangaza kinini cyane kuvuga ngo inkunga ya y'abayobozi abategetsi ba kongo bicariye bagatanga ngo mumuhana ku rugero iwacu mu muhana w'iwacu ah, nshobora kuvuga mu muhana wo ku munyi iwacu hari amazu hafi ijana bapokeje abantu icumi ese impunzi iruta iyindi ni iyihe ikwiye kwandikwa ni iyihe idakwiye kwandikwa ni iyihe ahubwo baduteje intambara hagati eh, y'upokera n'udapokera aho hari ikibazo kinini ahubwo aho kuvuga ngo babikore gutyo byanarekwa ahubwo umuyobozi wa komine ya minembwe gadi mukiza nzabinesha anyomoza bimwe mu bivugwa namwe mu mashyirahamwe yigenga akorera muri kano karere ko ubufasha bugenerwa aba baturage igice kinini kiri kurangirira mu ntoki z'abashinzwe kubutanga Eh, a- abo bavuga ibyo batazi ku- gusa nyine taransiporo nta modoka yazanye ibiryo byaje mu ndege indege zirahenze cyane ku buryo kugira ngo ubyumve neza kuri ibyo bihumbi mirongo itanu ibi- a- a- a- ibihumbi mirongo itatu nibyo byishuye indege ibihumbi mirongo ibiri nimba mirongo ibiri n'utundi duke nibyo baguze ibiryo ntibingana donc amafaranga yo kwishyura indege niyo menshi kuyo ku- kugura ibiryo ngiyi ngorane sasa bamwe kandi mu bahawe ubufasha bw'ibi biribwa bacumbitse mu nsengero abandi nabo bacumbitse muri amwe mu mazu y'amabati ataratwitswe hari icyizere bizezwa na guverinoma ya repubulika ya demokarasi ya kongo ko bazahabwa amanjanja byishimo apolineri ari mu bahagarariye leta ya kongo muri iki gikorwa cyo gutanga ubufasha kuri abo bahuye n'izi ntambara hari abantu basenyewe batwikiwe amazu yabo moko yose leta ntiyabibagiwe kandi nabyo irabifite mu mugambi wazo Eh, mu minsi iza amajoro nayo atangira kuza guverinoma ya kongo itanze ubufasha kuri iyi miryango igihumbi igizwe n'abantu ibihumbi bitandatu mu gihe ishiramwe rya oca riharura abaturage barenga ibihumbi ijana na mirongo ine ko aribo bateshejwe ibyabo n'izi ntambara zari zimaze iminsi zibera muri kano karere k'imisozi miremire ya minembwe vedasite ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu minembwe mu ntara ya kivu y'amajyepfo
reka noneho turebe niba gutanga ubumenyi cyangwa inyigisho mu ikoranabuhanga rigezweho ari ikintu gishoboka mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere nk'u rwanda n'u burundi mu kanya mugenzi wacu diane ninahazwe n'ibyo yaganiriyeho n'umupfasoni porofeseri chantal ndikumana wigisha imibare mu mashuri atandukanye yo mu bwongereza umva uko baganiriye uwo mugambi ni umugambi mwiza mugabo usaba uburyo iyo webusayite yo kuzoshirako eh, ibyigwa cyane cyane ibyigwa nk'ibiharuro igifaransa cyongereza na fizike biyoloji shimi hamwe n'ik- n'irindi kuru ni ukuvuga ngo mu cyongereza bayita eh, computer science donc aho bashobora kwiga informatike cyangwa ICT Eh, ni umugambi twatanga kwiyumvira hama turaronka uburyo bwo kugira iyo website mugabo rero n'umugambi usaba ubuhinga bwinshi n'uburyo iyo website irahari eh, na biro eh, hama hakadoca ko amaku- eh, eh, novuga ibyigwa ibyigwa bishobora ko gushikira novuga isi nzima mugabo tukarihereza cyane cyane abana muri afurika bo usanga bataronka abahinga benshi bakwira imihingo yose imihingo yose eh, yo muri afurika mugabo urumva je nayo niyumvira uburundi kubera ego turashobora kuronka abigisha bigisha ibiharuro mugabo kenshi abantu baba barize ibiharuro bakabinonosora dusanga kenshi mu burundi batagwiriye hama rero kugira ngo turonke inyishu y'izo ngorane twiyumvire yuko hoba hoba icyo navuga nyine bita eh, website mu kirundi ni urwo rubuga nyine ego urubuga rwa interineti muzocisha ko ivyo vyigwa vyanyu ego Ego.
ha- hagategurwa mm, videwo i- hama iyo videwo igaca ikurikizwa na- n'ibibazo ibibazo kugira ngo barabe yuko umwana yumvise Eh, iyo rero ibyo bibazo bagaca babaha ubwo nyine bagaca babaha amanota baronse kandi bakabereka n'aho bakosheje bakabereka n'ukuntu bokosora ibyo rero usanga bitegurwa n'abantu abigisha banonosoye ibyo byigwa baba bigisha mugabo icyiza ni uko kuri iyo website twiyumvire yuko umwana yoca aronka ahejeje icyo cyigwa yahejeje umwaka yoronka urupapuro rwemeza yuko yakurikiye ibyo byigwa bituma rero ashobora kuja mu mu wundi mwaka hama tugasaba rero aba- abakoresha ibibazo ngaha yuko bokwemera yuko eh, ibyo byigwa baba barabyize bo- bobishikiriza ahandi baba bagiye kwiga mu ntango twiyumvire ko umuntu yokoresha eh, ibyigwa biba bikurikirwa ngaha mu bwongereza mugabo tugasaba tuvuge na- n'abandi bakurikira iby'igifaransa kugira ngo ntihabe gusa abantu biga igifaransa cyangwa icyongereza eh, aribo bakurikira ibyo bintu Eh, hanyuma eh, hanyuma azoba ari ah, amafaranga azotangwa abo bana az- bazoyaronka mutegekanya kuzorihisha gute ikibazo ca internet kiracari ikibazo gikomeye mu bihugu bitandukanye nk'u Burundi ah, ndetse n'ahandi mu bihugu bibanyi bazoshobora kuronka ama ordinateur abafasha kubikurikirana kuko umuntu kugira ngo ashobore kwiga akoresheje ubwo buhinga ategeza kuba afise imashini akagira n'iyo internet
Ego. iyo iyo tubajije kenshi mu bihugu byo muri afurika usanga n'iby'ukuri interineti irazimba mugabo eh, umuntu aharuye tuvuge nko ku kuri centre imwe eh, usanga interineti kuri ku ma ku mamashini ashika nka mirongo ibiri n'atanu usanga bakurihisha ku mwaka barashobora kukurisha amahera adashikana ibihumbi bine by'amadolari ibyo bihumbi bine by'amadolari ubiravye eh, kenshi si amahera menshi cyane ku bantu boba baba- baba hanze ni ukuvuga ba- ba diaspora barashobora gufasha aho bavuka bakaronka interineti ku masantere aho bagomba gufasha hama ibyo by'amamashini nayo kenshi ngaha anye hari uburyo yu- bwo kuronka amamashini ku buryo butari bunininya iyo ufise eh, amamashini ugura ashika nka nka mirongo ibiri eh, nti- sinobura ngo ni ibintu bizimba cyane ni ibintu bishoboka iyo hagiye nko gushaka ibintu birashoboka birashoboka kuko eh, ndaharura nk'amamashini nka mirongo ibiri n'atanu abantu b'abarundi n'aho boshira hamwe amahera make make umuntu yobishikako kandi umuntu agenda aragira buhoro buhoro ni umuntu nta- ntavuka rimwe ngo yuzure ingovi ugenda uragira buhoro buhoro gu- gushika n'aho bakwiza bakwiza igihugu Yego, turaza- birakunda birakunda cyane kuko n'abandi barabishoboye Yego.
Bonga, ego Yego.
iburaya mugabo sinibaza ko ari ibintu bigoranye rwose cyane Tura- birakunda Ego Yego.
turabinoganza mu kanya ariko tubanze tugaruke ku mirongo ya telefone Eric Ikaze
murakoze aho uherereye ni
Eh, ngende bujumbura muri komine ntahangwa karisiye gikungu ya kabiri Mhm, akabazo canke intererano
akabazo nari ko nshaka kubaza madamu chantal Mhm.
ariko araraba uyu mugambi wi- u- u- umushasha w'ishure nshingiro Eh, hari icyo wofasha kuri uwo mu- kuri ico cyiyumviro ciwe hanyuma akandi kabazo mbega kubera iki yumvi eh, ya- yoba yahisemo ku- kwiyubakira ishure rye ariko ntashatse gufata mu mugongo uyu mugambi wa leta w'ishure shingiro ngo kugira ngo afashanye na leta mu gutanga ayo ma ordinateri no gu- no- no gutanga iyo interineti Ku- ko yahisemo kwiyubakira ishure ryiwe ntafatanye na leta sinzi ko imbere kugendere kambaje Chantal ko yumvise akabazo ushaka kumubaza kuko numva umenga Ego.
bitandukanye n'ivyo mwatubwiye namwumvise Ego.
namwumvise cyane ishure sitwe twaryubatse ishure ryubatswe Mhm.
ryubatswe na na unicef ha- ri- rikoranye hamwe na n'ubushikiranganji bw'indero twebwe ntitwigeze dutanga amahera yo gutanga ishu- yo kubaka ishuri ishure ryubakwa na leta hamwe na unicef unicef itanga uburyo uburyo bugatangwa muri mu bushikiranganji bw'indero twebwe nta buryo twari dufise bwo kubaka ishure eh, twebwe twavuze ko tudafite ishure tubishikiriza ubushikiranganji bw'indero ubushikiranganji bw'indero rero bukorana na unicef nibwo bwafashije kugira ngo turonke ishuri hama i- ayo ma ordinateur tuyashikiriza amashuri ya leta si ukuvuga ngo tuyashikiriza ishure ryacu ibintu byose bishikirizwa ubushikiranganji bw'indero bushikiriza gushikiriza intwaro yo hagati ni ukuvuga amakomune kuko urumva ishure ryacu dushikiriza aho tuba tubona dushikire kandi kubona ko bikenewe Mm. hanyuma ka, eh, Eric watahuye kuri ako kabazo ko ko atari buba bubatse iryo shuri ariko byakozwe na UNICEF bicije muri leta y'u Burundi ego ndabitahuye eh hama hariyo akandi kabazo bari babaje kuvyerekeye umugambi ngene bashobora kuzokorana biciye muri iryo shure mu mashure nshingiro n'amashure asa nk'amashasha mu Burundi Madame Chantal mwo kwishura Eric
ego Eh, amashuri shingiro eh, ukuntu umuntu ashobora kuyafasha ni uko umuntu ashobora kuyashyikiriza ibyigwa byiza byanonosowe n'abantu b'abahinga Eh, tuvuge amashuri adafite abigisha bakwiye bi- bigisha nk'ibiharuro cyangwa bigisha fizike cyangwa bishi- bigisha eh, les sciences de l'informatique eh, bashobora guca muri ubwo buryo bakaronka ibyigwa binonosowe neza kuko em, hari aha hari igihe usanga haba ubukene bw'abigisha bazi nobwa ibyo byigwa ibyo rero interineti izoza kuba umuti umuti w'ubwo bukene bw'abarezi mu bice bimwe usanga bigoye kuronka abigisha bakwiye kandi abigisha babizi neza
Yego murakoze cyane Eric ugira umunsi mwiza ngahe bujumbura
ego namwezi Yego ku murongo w'indi hariko Yves Yves ikaze nawe
murakoze ndabaramukije ku ijwi ry'amerika Mhm aho uherereye hama kabazo kawe
Eh, jendi bujumbura mu burundi muri eh, komine na hangwa Mhm Eh, nari mfise akabazo nugira ndamubaze umutumire mbanje kwanza kumuramutsa eh, umutumire kuba mm, ari ku ijwi ry'amerika Eh, ikibazo canje nagira ndamubaze eh, mwatuye yuko ari umwigisha yigisha mu gihugu cy'ubwongereza nimba nihenze kuko nabibonye kuri facebook Yego nivyo
Eh, ikibazo cyane ni iki eh, ni umurundi kazi habuze iki kugira ubwo bumenyi afise abuzane mu burundi eh, kugira eh, ateze imbere n'urwaruka rw'i burundi kugira n'igihugu eh, gitere imbere biciye muri ubwo bumenyi wewe yaronse icyo nicyo kibazo cyanjye nari mfise habuze iki kugira aze mu burundi kwigisha eh, abarundi ubwo bumenyi afise Mm. urakoze ugira umunsi mwiza
sawa sawa muheza nyuma y'ijwi rya amerika murakoze ndabaramuka Yego Chantal ndabaramukije neza Yves nta kibuze nicyo gituma niyumvira cyane igihugu canje kugira ngo ubwo bumenyi naronse naronse ngaha mu bwongereza ndabuzane mu burundi duciye kuri interineti Mhm.
Eh, nje ndi umuntu ndi umuntu umwe turafise abigisha benshi b'abarundi eh, canke abandi b'abanyamahanga mugabo uravye amashuri ari mu burundi ni menshi mugabo kubera kubera iyo internet eh, dushobora gushikira benshi benshi mu mash- bari mu mashuri y'u burundi ducishije kuri ibyo bya internet washaka tugashikira na benshi bari muri afurika kuko eh, ubukene bw'abigisha cyane cyane b'ibiharuro ba fizike ba shimi cyangwa les sciences za informatique icyo bita mu congereza computer science buri buri buri henshi buri henshi mugabo tugira imana y'uko eh, hari ubuhinga bwa none butuma ushikira ushikira abantu benshi uri mu kibanza kimwe kubera eh, internet kubera no muri afurika usanga ubu unye internet ishikira benshi kandi n'igiciro cyaragabanutse ni- n'igiciro c'i- c'ibyuma cyaragabanutse bituma byorohereza kwigisha dushimire diane n'uwo baganiriye tunashimire mwe mwese twabonye muri aya makuru yari ahagarariwe na etienne karekezi ingene ya cange ari ku buhanga bw'ibyuma fasil gabeyehu niwe wayegeranije naho jye mwumvaga kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma twongere guhura mu kanya saa moya n'igice